iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwaramutse amahoro mu burundi turi ku mirongo migufi ku metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu muri kumwe na fide niyo ngabo ndabaramukije mwese nk'uko bisanzwe mu minsi ya gatandatu turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma yaho ni ikiganiro c'umuziki ndabashimiye ko mwahisemwo ijwi rya amerika ikaze kuri radiyo yanyu duhere rero mu karere k'ibiyaga binini leta y'u rwanda yarahagurukiye ibibazo by'ingenzi n'ibindi byakira abantu birenga ku mabwirizwa yo kwirindikiza cya covid cumi n'icyenda ivyo birimwo amahoteli utubare ndetse n'uburiro asunta kaboyi niyo nkuru dufitiye ari kigali iki kigo kivuga ko kihaye gahunda yo kujya kigaragaza urutonde rw'amahoteli n'amaresitora atubahiriza gahunda yo kwirinda covid cumi n'icyenda mu rwego rwo guca intege ibyo bigo bidakurikiza amabwiriza abafite aya mahoteli bavuga ko ubu buryo bwakozwe bushobora kubatera igihombo mu kiganiro cyihariye umuyobozi w'ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo n'amahoteli mu bijyanye n'ubugenzuzi yahaye ijwi rya amerika yasobanuye ko urutonde rw'ibigo bya byasohowe byagiye bihanwa mu bihe bitandukanye uyu muyobozi yavuze ko bahisemo kwereka abanyarwanda ayo mahoteli yose mu rwego rwo guca intege abakomeje gukora ayo makosa ni bwana emmanuel nsabimana uyobora ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo muri rdb ntabwo ari ibigo byahanwe ubwo itangazo ryasohokaga ahubwo ni ibigo byahanwe mu gihe gitandukanye nyine muri ibihe bya kovide ni ukuvuga ngo mu maresitora cyangwa amahoteli cumi n'umunani cumi n'atanu abari barafungiwe bongeye gufungura sherando buriya yahanwe umwaka ushize ihanwe igihe cy'icyumweru n'amande ariko irafungurirwa irakomeza ibigo kugeza ubu birimo bigifunze hari Carlos Club Hotel hakaba iyitwa Amaris Hotel hakaba na Canal Olympian hari ahantu bajya berekanira amasinema ku irebero si ibyo bitatu nibyo ubu biri gusavinga ukwezi ko gufungwa ariko ibindi byose byarangije kurangiza ibihano byabyo ahubwo nuko twakoraga itangazo ryerekana ibigo byose byamaze guhanwa muri iki gihe cya covid si ubwa mbere utubari n'amahoteli byo mu mujyi wa kigali bifunzwe kuko ibyinshi mu byagarutswe ku rutonde rwa rdb byagiye bifungwa mu bihe bitandukanye umukozi muri rdb uyobora ishami rishinzwe ibigo by'ubukerarugendo n'amahoteli mu bijyanye n'ubugenzuzi yagarutse ku makosa agenda agaruka mu bakora muri uru rwego akenshi izi hoteli zinanirwa usanga ari ibintu bijyanye na social distancing ni ukuvuga abantu benshi cyane bigendanye n'umubare w'abantu bagombye kuba bakira ikindi cya kabiri nk'amaresitora cyane cyane ku rwego rw'amaresitora bakunda guhanirwa ni ibijyanye no kuba amasaha ya kafi batayubahiriza ugasanga resitora zigomba gufunga saa saa mbiri cyangwa se saa tatu wahagera saa yine ugasanga baracyafunguye hakaba ahandi wenda usanga badapimisha abakozi ko bakunda amabwiriza bisaba cyangwa se bakinjiza abakiriya niba amabwiriza asaba ko abakiriya bagomba kwinjira bipimisha amasaha makumyabiri n'ane kovide cyangwa se mirongo irindwi n'abiri ugasanga hajemo n'abakiriya urwego rutangaza ko guhana amahoteli atubahiriza ingamba zo kwirinda covid cumi n'icyenda bidashobora gusubiza inyuma urwego rw'ubukerarugendo kuko mu rwanda habarurwa amahoteli n'amaresitora arenga igihumbi kandi menshi akora neza gusa abakora muri uru rwego bo batangaza ko uburyo bwakozwemo havangwa amahoteli yarangije ibihano n'akibirimo byateye urujijo uyu ni bwana nsengiyumva barakabuye uyobora ihuriro ry'abafite amahoteli mu rwanda gufata abantu bahanwe bikagaragara ko banikosoye hanyuma ukabashyira ku rubuga nka kuriya bifite ingaruka itari nziza hari ugutakaza icyizere abantu bari bagufitiye nk'ikigo cyangwa se nk'umucuruzi burya aho umwihariko wacu wera ni uko ibyo dukora ntabwo byungura twe tubikora gusa ahubwo akenshi usanga byungura n'izindi segiteri nk'abahinzi ba sapurayingi ibyo kurya ingaruka zo ziraremereye ariko nanone tukavuga tuti uburyo byakozwe ntabwo aribwo bwa buryo byagombye gukorwamo niba hari abatubahirije amabwiriza abo bagombye nibo bagombye kugaragazwa yuko batubahirije ariko ntibari kuvanga abahanwe abarangije ibihano se bitera urujijo ibyemezo byo gukaza ingamba muri za hoteli no muri resitora byasohotse mu gihe guverinoma yasohoye amabwiriza mashya agenda no kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu mabwiriza mashya hari arebana n'uko iminsi abagenzi bamara mu kato yagiye ku masaha makumyabiri n'ane avuye kuri mirongo irindwi n'abiri ni ibintu byashimishije abatari bake cyane cyane abakunze gukora ingendo zo hanze y'igihugu ikijyanye n'amafaranga twatangaga mu ihoteli urumva niba twishyuraga iminsi itatu tuzishyura umunsi mu ijoro rimwe aho kugira ngo twishyure amajoro atatu ikindi cya kabiri nk'umuntu ugenda cyane hari igihe ugenda ufite umwanya muto ukamara nk'icyumweru uzi ko ufite icyumweru kimwe ufite icyumweru kimwe warangiza iminsi itatu ukayimara mu ihoteli urumva ni ukuvuga ngo uzajya umaramo umunsi umwe cyangwa amasaha makumyabiri n'ane hanyuma usanga umuryango hakaba n'ibijyanye n'umwanya twamaraga mu ihoteli ni ukuvuga ngo uwo mwanya iminsi itatu noneho umuntu akaba yamara umunsi umwe mu ihoteli cyangwa amasaha makumyabiri n'ane hanyuma indi minsi ibiri isigaye cyangwa andi masaha mirongo ine n'umunani ugasanga umuryango kuko biriya byari ikibazo kubera yuko hari igihe uba ufite akakonje gatoya ukaza uje kureba umuryango kiriya ni icyemezo cyiza leta yafashe kubera yuko abantu benshi babihomberagamo muri ibi byemezo hanagaragaye n'irindi bwiriza rishya risaba ko abagenzi bagenda kuri moto n'amagare hamwe n'ababatwara guhera ku wa mbere w'icyumweru gitaha bagomba kuba barikingije kovide cumi n'icyenda ndetse uzabirengaho akazajya hano imodoka rusange zasabwe gutwara gusa abagenzi bikingije kovide cumi n'icyenda ndetse abazabirengaho bakazajya bafatirwa ibihano hano asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta mu burundi ibiciro by'ibiribwa bya nkenerwa kurusha ibindi bimaze iminsi mike bidugijwe ku masoko abanyagihugu bavuga ko iryo duzwa ry'ibiciro rifise ingaruka mbi ku miryango yabo kubera batagishobora gusuma uko bahora bikagorana kugaburira imiryango yabo eroje buri kaneza ari nairobi muri kenya niyo nkuru adufitiye byaturengeye kubera birazimvye cyane abantu bato batayitukira nk'ibyo dusuma ubu n'umukenyezi wo mu gisagara ca gitega ku murwa mukuru wa politike w'uburundi amenyesha ko hasa n'uwarengewe n'ibiciro vy'imfungurwa zikinjikwa buri musi mu miryango y'abarundi umuceri ibiharage ubufu n'ibindi vyaduze ku kiro kimwe amafaranga ari hagati y'amajana atanu n'igihumbi we n'abandi banyagihugu biganijwe rya amerika uko bimeze gitega byaturengeye kubera birazimvye cyane abantu bato batayitukira nk'ibyo dusuma umuceri wahora ku cindwi none ugeze kuri bibiri n'atanu bitatu ubufu nibwo rwatwirukirako none nabwo nyine bugeze ku gihumbi n'ijana bwahora ku majani atandatu we muto muto wadereza igihumbi ku irirasiyo ugacubura abana bagaca bararura umuceri wo waruba abahene ba mwege mukutse mufise amahera none umuntu muto muto abuze ibijumba akabura ibiraya akabura ubugari ayo vyari vy'abantu bato bato batugiye kubaho gute ibiciro by'inzoga urabona aho ugiye unywa ikiyeri kuri bibiri c'umunani amusiteri bibiri n'atanu ibitoro nk'ubu natonze ndi umushoferi guhera mu gitondo sindaronka isukari nahora ngura nk'akarobo none ubunye yaduze nyene ubunye ntanakayinwa barafise ingaruka mbi cane kuko nk'ubu nahora ndonka bitatu nkasuma ariko ubu sisuma nk'ubu naho mba mfise bibiri ndabura ingene ndabisumisha iruhande y'ibiciro vy'imfungurwa n'ibinyobwa n'isima yadugijwe yaho rigurwa abagabo basigura ko yigurishwa mu kinyegero nk'ikiyayuramutwe nk'isima vrema yarabuze gose kugira uronke n'imifuko ibiri canke itanu uri umuntu ndere mutoto nturonka bisaba kurinda kuja ngo hiyo kwagura amatari n'abandi kandi naho utabamenya isima ishobora ko yaraduze cane uvuye kuri venikatse mire senkisa uvuye kuri venisete mire senkisa reka naho mu burengero mu ntara ya bubanza iduzwa ry'ibiciro ryabashitseko umufuko w'ibijumbu nk'urugero waduze inshuro zitatu zose bemeza ko gusumira umuryango ari ikibazo c'ingorabahizi umuceri n'ibihumbi bibiri n'amajana indwi ifu ni igihumbi n'amajana atanu ni ukubera umwimbu mukenya oya ntivyoroshe uriko urasumira umudamu amahera arakuyongana atani ikintu ubona usumye ntibitworohereza twebwe abanyagihugu bato bato jewe ndariko ndadandaza ndandaza ibijumbu birazimvye umufuko ugeze ku mirongo itanu mirongo itandatu uyu mukozi wa leta w'igitega nawe yemeza ko ikiza k'ivyunyura ari ingingo yafashwe n'umukoresha kuva mu bibiri na cumi na gatanu yo kudasubira kongera umushahara abakozi bayo bitewe n'ibihano yafatiwe n'ubumwe bwa buraya ubu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu n'abakozi ba leta ntibarongerwa n'urufaranga rumwe pese ubu n'abana bazava bagwara kwasha noel nkunziza umunyamabanga mukuru wa buko ishyirahamwe ry'abaguzi mu burundi asobanura ko iduzwa ry'ibiciro ahanini riva ku mvajyamukuru zibiri umwimbu muke n'ibihe birangiza umwaka bituma benshi basuma kurusha uko bahora ni igihe uca usanga ata mwimbu uriho w'ibintu vya nkenerwa abaguzi bakenera umwimbu baca bakoresha uwuheruka w'umwaka baca bagomba gusa n'abagomba kubizimbako bigaca bituma kandi n'uko abantu babirondera babaye benshi hari umuntu avuga ati jesi genda ku nweri ntariye aka kantu ntahora mfungura canke ntegenya umwaka gusa usanga rero biciye bituma abantu bose basitanira ku isoko ari benshi Faustin Ndikumana nawe atwara ishyirahamwe Parseme riraba ivy'ubutunzi n'intwari ibereye asanga ikena ry'amahera y'agaciro ariyo ntandaro ya vyose ubutunzi n'ibihugu bizotugura ko bwisununura ikibazo c'amafaranga y'agaciro kidatoye inyishu nta bintu vyinshi tuzokora nta rurasi ekonomi gishoboka uyu munyagihugu y'ububanza ahamagarira leta kuronsa ifumbire abarimye kugira ngo umwimbu wiyongere twe nk'ico nsaba leta yohimiriza abenegihugu bakiga kugufumbira leta nayo ikaduha ifumbire abantu bajya basuma ni benshi kandi abakora nabo ni bake kaduha nko- nk'ifumbire ku buntu kugira ngo abarimyi barime perezida ivariste ndayishimiye yamenye ico kibazo kera mu ijambo yashikirije abarundi n'aba mu gihugu ciwe ku wa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri yavuze ko uburimyi n'ubworozi bigiye gutezwa imbere kurusha mu gisata c'uburimyi n'ubworozi turazi ibikenewe ni cane cane imbuto zirobanuye n'ifumbire dukoranye n'ikigo yizabu tugiye kwiga ingene tugwiza imbuto mbere tugwize n'ifumbire tugiye gukomeza ubworozi cane cane mu kuzana ibitungwa bifise amaraso mashasha no kubigwiza kugira ngo tugwanye amacugane atuma umwimbu wo mu bworozi uba muke mu kurindira umwimbu uhagije nkuru nziza twarabuko ahamagarira leta kuzana ibicuruzwa bivuye hanze kugira ngo isahirize isoko yo hagati mu gihugu ikintu cya mbere dusaba kandi tubibaza yuko gishoboka ni uko nk'uko hari abasitanteri bamwe bamwe bagiye barabikora muri iyi minsi yeze umwaka bohaguruka bose abajejwe intwaro n'abajejwe ivy'urudandazwa mu gihugu bakaraba bagacungera ibiciro kugira ngo abaguzi ntibafatirwe mu mukaniro n'abadandaza iyo leta iriko irabikurikiranira hafi barashobora gutanga intumbero kuko biramaze no kuba iyo babonye yuko vyazimvye rwose kandi bikaba ku isoko bikenye hari ingo zishobora gufatwa zikorohereza ababizana ku buryo babikura hanze biza ku isoko bigaheza bikaba vyinshi ibiciro bikagabanuka kugeza ubu leta imaze guhagarika gusa iduzwa ry'isima ihingurwa na kompanyi buseko iri ku butaka bw'uburundi ubushikiranganji bw'ubudandaji bwahagaritse iyo ngingo buvuga ko buseko itoduza ibiciro uko yishakiye kandi ifise uturusho ihabwa na leta ku makori n'amatagisi iyo ngingo yanejeje umukuru w'ishyirahamwe ry'abaguzi ya buko eroje urikaneza ijwi rya amerika muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye guhera kuri wa gatanu abatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa kigali baratangira gukoresha ikoranabuhanga rya mubazi ngewe nigurira moto yanjye n'amafaranga yanjye warangiza ukaza kuyikoraho bizinesi zawe wowe witekerereje nkibaza ibi ngibi bundi byo ni ibiki bimariye iki umumotari umwe mu bamotari bavuga ko iryo koranabuhanga rigamije kubahombya abanyarwanda bamwe banze kwikingiza icyo kizabahungira mu burundi naho banga kwipimisha barirukanwa twebwe mu gihugu cy'uburundi umuntu yinjiye arapimwa nawe yaba yaciye ku kinywari eh, turamupima kugira ngo ntiyanduze abarundi abo rero kugeza icyo gihe baranse gupimwa urumva banse gupimwa baca banka no gufata umuti mburamatari w'intara ya kirundo albert hatungimana ayo makuru turi mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo hadiyo wacu vowa akadomo kama no ku mbuga za instagram youtube na facebook aderesi yacu ni vowa radiyo yacu guhera kuri uyu wa gatanu abatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa kigali mu rwanda baratangira gukoresha ikoranabuhanga rya mubazi rifasha abagenzi kwishyura ikiguzi cy'urugendo ababishinzwe baravuga ko bigamije kwihutisha ikoranabuhanga mu gutwara abantu n'ibintu ku ruhande rw'abatwara moto bo bakavuga ko bigamije kubahombya kuko igiciro cy'ingendo kizajya hasi cyane inkuru irambuye eric bagira ubusa ushingiye ku bisobanuro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu umumaro rura byumvikana ko gukoresha ikoranabuhanga rya mubazi kuri moto mu rwanda hose biri mu mugambi wo gutsimbataza ikoranabuhanga nk'intumbero igihugu cyihaye uyu ni bwana tewonese njanga ushinzwe kurengera abaguzi mu kigo rura nk'uko igihugu cyacu gikataje mu ikoranabuhanga murabizi mwese duhereye mu buryo bwo gutwara abagenzi muri transport public hatangiriye mu mabisi mu matagisi voiture bigenda neza bijyanye na tap and go nta guhererekanya amafaranga kandi no gucunguzwa uburyo umwete cyangwa umwanya kugira ngo umwanya wo gupfa ubusa twaje gutekereza rero dusanga ko no ku bakora umwuga wo gutwara moto naho hakenewe iryo koranabuhanga ko rihagira iri koranabuhanga ku batwara abagenzi kuri moto ariko si rishya ahubwo ku mwuzo wa mbere ikigo rura kivuga ko abashoramari bari baryinjiyemo bitwaye nabi byatumye bamwe muri bo ruri bahagarika ku kijyanye n'ibiciro kuri moto nabyo byarahindutse mu mikoreshereze mishya ya mubazi kilometero mbere bitangira cyari ku ijana na mirongo itatu n'atatu hanyuma biza kwigwa bisubirwamo n'ababishinzwe kigera ku ijana n'arindwi ariko ibirometero bibiri bya mbere amafaranga magana atatu forfite ntabwo mubazi itangira kubara bivuyemo wagenda kimwe wagenda metero mirongo itanu wagenda metero ijana wagenda iki inyuma y'ibyo birometero bibiri igatangira kubara niyo mpamvu dukangurira abantu gukoresha momo kuko kashi ntiwabona asaguka ku byo kwishyura iyi mubazi yo kuri moto bwana Peter Mubirigi ushinzwe iby'ikoranabuhanga mu kigo rura agasobanura ko ubwishyu bwayo buzajya bubarwa kuri buri rugendo umumotari akoze igiciro cy'urugendo kirimo amafaranga yishyura iriya mubazi hakabamo amakomisiyo y'uriya umuha iriya serivisi n'amatransakisiyo n'amafaranga y'umumotari nta mumotari ufite ikibazo cy'uko wenda hari amafaranga yatanze akenewe kwishyurwa radiyo ijwi rya amerika iganira n'abatwara abagenzi kuri moto mubemeye kutuvugisha nta n'umwe washimye iri koranabuhanga rya mubazi kuri moto zabo kuko basanga bizababera ibihombo ibiciro barabigabanyije cyane ku buryo hari n'aho twatwariraga abagenzi amafaranga atakigeraho mbere y'uko mubazi ziza kandi mu by'ukuri icyo kinyabiziga ni twebwe tuzi ibikigendaho warangiza hakaza umuntu agahita n'ibiciro batwariraga umuntu agahita bikubita hasi kandi kuri ya mafaranga umugenzi aguhaye n'ubundi bakanayakata uyu mumotari agakomeza avuga ko iri koranabuhanga rya mubazi rigiye kubicira akazi kuruta kukateza imbere kwitwe mubazi ku ruhande rwacu nk'abamotari nta nyungu twe tuyibonamo yaba inyungu habaye ku mafaranga wenda wakoreraga hari ikiyongereyeho ariko mu gihe yagabanutse ntabwo twavuga ngo tubifitemo inyungu twebwe ni nko kutwicira akazi muri make hakabayeho kuba ahubwo baraje kutwungura kagira ikiyongeraho ku mafaranga ahubwo wenda twanakoreraga mugenzi we ku ruhande nawe abanje kuzunguza umutwe icyarimwe yimyoza ntiyashimye iri koranabuhanga rya mubazi yumvikanisha ishavu mu mikorere yewe ibintu iyo mbitekereje mba numva binambabaje ngewe nigurira moto yanjye n'amafaranga yanjye warangiza ukaza kuyikoraho bizinesi zawe wowe witekerereje nkibaza ibi ngibi ubundi byo ni ibiki bimariye iki umumotari ese bizamugeza ku kimumotari ibi ngibi tuzarira paka ahubwo n'amaraso tuzayarira yewe iyo mbitekereze cyangwa ndi kubireba ibintu mba numva binteye agahinda mba numva ari ukubabaza umumotari mu buryo bw'imibare ya rura ku rugendo umumotari akoze afataho mirongo cyenda n'ibice bibiri ku ijana abamuha serivisi bagafata umunani n'ibice bitatu ku ijana asigaye akajya kuri kampani y'itumanaho ikigo rura kigasobanura ko ku rugendo rusabye umumotari gutegereza umugenzi mubazi izajya ibara amafaranga makumyabiri na rimwe ku munota naho mu gihe akoze urugendo rurengeje ibirometero mirongo ine mubazi izajya ihita itangira kubara amafaranga ijana mirongo inani n'arindwi ku kirometero ni ibiciro ruritangaza ko bizajya bihindukana n'ibihe nta mugenzi wigeze yemera kumvikana avuga kuri iri koranabuhanga ariko abo twavuganye nabo batemeye ko dutangaza ibyo batubwiye bemeza ko badashobora kujya kuri moto ziriho mubazi banga ko yabahendesha bwana daniel ngarambo ukuriye ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu rwanda avuga ko iri koranabuhanga rizakemura byinshi hagati y'umugenzi n'umutwara agahumura guhumuriza impande zombi mu by'ukuri harimo ibibazo byinshi muri taransiporo ngira ngo niyo mpamvu na leta yashyizeho izi ngamba nk'izi zo kureba uburyo bakora mu buryo bwa kinyamwuga dukangurira abamotari bafite impungenge aho ikibazo kizaba kiri bakaba batari kugisobanukirwa twe turahari nk'ubuyobozi bwa koperative kubafasha bariya se bavuga ngo bagiye gukorera umushoramari kuruta uko bikorera byo bimeze bite
bariya ni impungenge bafite z'uko wenda batari batangira akazi rero nibakora akazi nibabona nitubireba ko gukora umushoramari tugiye gukorera nk'ubuyobozi bw'abamotari bushinzwe kubavugira no kubareberera ntabwo bituma bazakorera umushoramari ngo bahombe kuko ibyo turi kuganishaho byose ni ku neza y'umumotari ni ku neza y'umugenzi utega moto ikigo rura gikomeza gushimangira ko uzaba adafite mubazi kuri moto bazajya bamuhanisha amafaranga ibihumbi mirongo itatu kugeza ubu zaba bisi zitwarira abagenzi hamwe cyane izo mu mujyi wa kigali zirakoresha ikoranabuhanga ndetse n'imodoka ntoya zitwara abagenzi nazo zirakoresha ikoranabuhanga gahunda ya mubazi kuri moto kwikubitira iratangirira mu murwa mukuru w'u rwanda kigali ikazanakomereza mu bindi bice by'igihugu kigali honyine harabarurwa abatwara abagenzi kuri moto basaga ibihumbi makumyabiri na batanu mu gihugu hose bari ku bihumbi mirongo ine na bitandatu nk'uko imibare y'ihuriro ry'abakora uyu murimo ibigaragaza eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali uburundi bwirukanye abanyarwanda bahungiye muri icyo gihugu muri iyi minsi banze kwipimisha no kwikingiza virusi ya korona leta y'u rwanda yafashe icyemezo cyo gukingira abanyarwanda bose avugana na mugenzi wacu frederic nkundikije mburamatare w'intara ya kirundo albert hatungimana yamubwiye icyatumye bafata icyemezo cyo kwirukana abo banyarwanda mu bajabutse umupaka be- badaciye ku mupaka uzwi twarabonyemwo abanyarwanda bavuga ko badashaka urucanco Eh, ariko turabona n'abandi bajabuka umupaka baciye mu rufunzo rw'akanyaru hanyuma ugasanga harimwo abantu baba eh, batashatse guca ku mupaka wa gasenyi nemba dusanze tuzi rero abonye tubona yuko ari abantu ba- batemera urucanco amakuru atangazwa avuga kandi ko muri ko murabasubiza inyuma mu gihugu cy'u rwanda murashaka kutubwira imvo zituma musubiza inyuma abantu bashaka gusaba ubuhungiro abo bantu se basabye ubuhungiro kubera ko ku itariki zine z'ukwezi kwa mbere ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri naragiye ku musozi wa nyakarama muri komine ya bugabira kuganira nabo dusanga abo bantu eh, ni abantu batemera amategeko y'igihugu cy'u burundi kuko bagendera ku myemerere y'idini hanyuma bakongera kandi bakaba abantu batemera yuko eh, babapima rero twebwe eh, mu gihugu cy'u burundi umuntu yinjiye arapimwa nawe yaba yaciye mu kinywabi eh, turamupima kugira ngo ntiyanduze abarundi abo rero kugeza icyo gihe baranse gupimwa urumva baze gupimwa baca banka no gufata umuti eh, kandi igihugu cy'u burundi eh, mu kwikingira urucanco eh, ari ukuza kwipimisha ucyumva ibimenyetso hanyuma eh, iyo basanze urwaye bagaca baguha umuti Uro- unyoye umuti abarundi benshi ba- barakira bose barakira Eh, no ngaha mu kirundo rero icyo kiza cyaraduteye Eh, izo ngingo z'igihugu turiko turazishyira mu ngiro abo bantu rero nabujya baciye mu rufunzo rw'akanyaru baca ahantu hatazwi kuko iyo baca ahazwi bari gupimwa Eh, twaciye tubona rero yuko eh, bafise ivyiyumviro biri kubiri eh, n'amategeko y'uburundi ajanye no kwikinga icyo kiza icyo gituma rero twahisemwo yuko twobashikiriza u rwanda nabugera abanyarwanda kandi binjiye biti- binyuranije n'amategeko hanyuma kugira ngo u rwanda rubatahutse eh, umugambi wo kwikingira coronavirus nayo urumva binjiye bakaba banka ingingo z'igihugu cy'u burundi bakaba kandi binjiye mu buryo butemewe n'amategeko ni byiza ko tubasubiza mu gihugu baba baje bavamo muri iki gihe abamaze gusubizwa inyuma cyangwa abama- abamaze kugerageza kwinjira bangana iki mushizemwo abo baca ku mipaka yemewe n'abaca ku mbibe zitemewe abo twabonye twaganiriye kandi banse no kwipimisha eh, bashika cumi na bane Eh, bamwe twabahaye intara y'amajyepfo kuko niyo baje bava muri disitirigiti ya nyanza abandi twabacishije ku mupaka wa gasenyi nemba Eh, mu by'ukuri si ukubagira ubuhungiro mugabo iki kiza ni kiza cy'isi yose Eh, isi yose yarafashe ingingo igihugu cyose cyarafashe ingingo eh, zijyanye no kwikingira coronavirus mu burundi rero mu ngingo zafashwe eh, baduhimiriza leta y'uburundi duhimiriza ni uko umuntu acyumva ibimenyetso yipimisha ni uko umuntu wese yinjira igihugu cy'uburundi yipimisha abo bantu rero barabyanze ku mugaragaro imbere y'abamenyeshamakuru imbere y'abajejwe umutekano n'imbere ya buramatari duca dufata ingingo rero y'uko twobashikiriza igihugu baje bavamo kugira ngo babatahuze eh, y'uko tudashobora kwakira abantu bari kubiri n'amategeko y'igihugu cy'uburundi muri iki gihe tuvugana ah, hari ababandanya kugerageza kwinjira mu burundi bahunze izo ntandago mu rwanda oya twebwe tumaze kugira urugendo mu- ku mutumba wa nyakarama muri komine ya bugabira aho binjirira baciye mu kiyaga eh, mu rufunzo duhanira ku rubibe eh, n'u rwanda ku ruzi kanyaru Eh, twarabaganirije turamarana amasaha ashika ane turagiranira n'inama n'abenegihugu baho hanyuma mwabo eh, twarasanzemwo eh, abana eh, hanyuma turabwira bavuga kuko bavuga yuko eh, n'ubundi mu rufunzo hariyo abandi hanyuma turabwira babatelefone bababwire yuko eh, mu burundi bariko baraza naho nyene bafashe ingingo yo gupima abinjira rero ucyanka gupimwa urumva ko tudashobora kukwemera ko winjira mu bene igihugu b'abarundi basanzwe ata korona virusi ihari ibyo rero urumva ko tudashobora kubyemera albert hatunimana muri amatara intara ya kirundo murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radiyo ijwi y'amerika murakoze murakoze cyane mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibirunga bya nyiragongo na nyamuragira biragaragaza ibimenyetso ko bishobora kuruka vuba abahanga babikurikiranira hafi barasaba abaturage babyegereye kuba maso inkuru irambuye ari darius asanka Hirya no hino mu mujyi wa Goma hakwirakwije amatangazo y'indorerezi zikurikiranira hafi ibirunga. Ayo matangazo avuga ko igipimo cy'ibirunga kigeze ku ibara ry'umuhondo bisobanura ko abantu bagomba kuba maso. Ibi byakurikiwe n'imitingito ikomeje kumvikana hirya no hino ivanze n'umukungugu wazo ugera mu midugudu uturiye ibyo birunga nka Mukondo na Mutaho. Ibi byatumye abaturage bamwe bava mu ngo zabo berekeza mu yindi midugudu. mu mudugudu wa mukondo muri gurupe mamuja mu karere ka nyiragongo mu birometero cumi n'umwe uvuye mu mujyi wa goma abaturage baravuga ko umukungugu uturuka muri ibyo birunga wica imboga n'ibindi biribwa nk'uko petronia baseme umuhinzikazi abitubwira tuko naogopa sa turi gutinya wenda habeho iruka ry'ikirunga dore n'abana bacu batangiye kurwara niyo mpamvu duhunze bikohozi njo tunashuka ngambo za huko ibindi bituma abatuye mutaho hafi ya mukondo bahunga mu ngo zabo ni uburwayi buri kugaragara kuri abo baturanyi b'ibyo birunga n'ibindi bituma bacika intege badashidikanya n'ubu bwahawe n'abahagarariye indorerezi z'ibirunga kuri uyu wa gatatu arsene tampaka atuye mutaho e, muri iyi minsi turi gukorora cyane n'abana bamwe batangiye kurwara za diyare n'izindi ndwara abaturage turi gusaba abayobozi b'ishyirahamwe rya oveje batubwiza ukuri biyankiza inkiko ni umuganga kuri uwa gatatu yaraye mu kazi yabye ijwi rya amerika ko yabonye umuriro waka hejuru y'ikirunga nyiragongo afite inama agira abaturage bibasiwe n'umukungugu mwinshi ubibasiye inama twabagira ni uko iyo ikirunga kiri an akitivite nk'uko nguko cyohereza kera ariyo mikorobe ivuye mu kirunga ikaba yakwidepoza ku myaka ku marigine baragura mu isoko none birasaba yuko icyo
usibye abaturage ba Goma birubavu ituranye na Goma nabo barakurikiranira hafi by'ibirunga bya Nyiragongo na Nyamuragira mugenzi wacu Tim Harris ishimwe yavuganye n'abaturage babiri birubavu Ismael Tugohore na Peace Wineza leta yadutangarije yuko ikibazo gihari nuza umwuka turi guhumeka harimo utwo tubazo nyine ntago ntago ari umwuka mwiza wuzuye ufite wuzuye wuzuye mbese kuba ari mwiza none ibyo byuka bituma abantu bashobora kuba badahumeka na leta yavuze ko yatangiye kubabwira ko bihari uratekereza ko byaba bituruka koko mu birunga cyangwa n'ahandi bituruka wenda nko mu nganda oya ntabwo ari ntabwo ari ikibazo cy'ibirunga iyo urebye ubona atari ikibazo cy'ibirunga nubwo bwose tutabifitiye ubumenyi ko ntabwo ari ibibazo by'ikirunga none abantu aho ngaho urabona babyakiriye gute urabona bafite ubwoba nk'aho ibirunga bishobora kongera kuruka no abantu bari karume bari karume barakora barakora imirimo yabo bameze neza bari karume nta kibazo rwose abantu bari mu mirimo yabo kuko nko ku gice cy'igoma ho bari kuvuga ko ibyo bintu bimeze nk'ibikungu biri kujya no ku myaka yo mu murima bikayangiza mwebwe aho ngaho gisenyi ibyo ntabwo mwatangira kubibona nitwe twatangira kubibona yaba ku ndabyo yaba ku biti ntabwo twe twatangira kubona ibyo bintu twabibonye igihe ikirunga cyarukaga ibintu byinshi igihe twabibonye imvura yagwa ukabona ukabona nyine iyo kurere y'ibyo bintu ku mawuwa ku biti iki ariko ubu ngubu ntabyo ni ukuvuga ngo umuntu utari ku gisenyi ushobora kumuhumuriza akaba yahatembera nta kibazo oya cyane rwose barahari ndi kuri lake kivu ni iruhande rwa rwa lake kivu hari abashyitsi hari abantu urabona ko na gisenyi kimwe kubera ubunani abantu baturutse hirya no hino baje gutembera nta kibazo kabisa maze kuvugana na Ismail Tugohore navuganye na Peace Wineza namubwira uko byifashe mu gace aherereyemo muri Rubavu twabyumvise mu makuru tubona no n'itangazo ubuyobozi bw'igoma bwibwiwe muri Kongo banditse ariko bimeze neza nta kibazo ibyo bintu by'imikungugu ntabyo muri kubona hameze neza kereka wenda wije guhinduka ariko hameze neza uherereye ku gisenyi hagana he hafi na petite barriere nta n'abantu wigeze wumva wenda bari mu kandi gace bavuga ko babonye ibyo bintu by'imikungugu bigatuma bakorora cyangwa se bikica imyaka mu mirima iri mu rugo umunsi yose niwe asohoka ariko ntageze mu mujyi ariko no nta muntu umwe umbwira ibyo bintu twabyumvise ku mahadiyo babivuga twabonye itangazo batanze ko ikirunga kigiye kongera kuruka ariko ntabwo turabibona urabona abantu babyakiriye gute by'uko ikirunga gishobora kongera kuruka hari ubwo ubona bafite ubwoba Ah, nyine biteye ubwoba nyine twese biraduhangayikishije abaturage ba rubavu bavuganaga na mugenzi wacu timu hari ishishimye umugani w'uyu munsi umugabo yiyubakira u rwanda ntacyo mbuze ejo akubaka u rwanda bigirane murangize icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiyimana ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo ibiganiro byari bihagarariwe na edi gwema mu gihe amajwi yashyizwe hamwe na diodone cubahiro mugire ibihe byiza tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki